riri mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri tubibutse ko mwadusanga no kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kome mugakurikira ibiganiro muri uyu mwanya hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi abarimo kumfasha ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo ikiganiro kibagereho mubashe kubaza no gutanga ibitekerezo byanyu ni enjeniyeri cornelius afatanije na nadia taha uri bwakire telefone zanyu mu kanya ni ikiganiro rero muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu uyu munsi turaganira ku ndwara ya ebola ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inshuti banywanye b'ijwi ry'amerika nongeye kubaha ikaze mwese kuri radiyo yanyu nk'uko nari mbivuze mu kanya uyu munsi turaganira ku ndwara ya ebola ni indwara irimo kuvugwa mu bihugu bitari kure y'u rwanda ariyo mpamvu ukumenya iby'iyi ndwara n'uburyo bwo kuyirinda no kuyikumira byafasha buri wese ukurikiye ikiganiro uyu munsi rero nk'uko bisanzwe twabatumiriye inzobere mugume hafi muganire mubaze ibibazo mutange inama n'ibitekerezo muduhe nomero zanyu rero tubahamagare mwakoze cyane abamaze kuziduha kuri facebook twakire rero umutumirwa wacu w'uyu munsi ni muganga edison rwagasore akuriye ishami rishinzwe kurwanya ibyorezo mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc mu rwanda muganga rwagasore muraho neza murakomeye n'amahoro
ni amahoro n'amahoro mwakoze mwakoze ku butumire rwose mbashimiye kuba namwe mwemeye kuduha uyu mwanya kuharada ijwi ry'amerika n'abakunzi bayo ikaze
mwakoze mwakoze
mu gutangira ikiganiro nagira ngo mbanze ngusabe ubanze usobanure gato indwara ya ebola iyi ndwara ni indwara ki
mwakoze ubundi indwara ya ebola ntabwo ari indwara nshya mu karere ni indwara ubundi iterwa na virusi yandurira amaraso cyangwa se andi matembabuzi ashobora kuba ava mu mubiri w'abantu cyangwa se mu nyamaswa iyi ndwara irandura cyane kandi akenshi usanga abantu barenga mirongo itanu ku ijana y'abayanduye ikunze kuba yizana gusa umuntu uyanduye atangira kugaragaza ibimenyetso nyuma y'iminsi hagati y'iminsi ibiri n'iminsi makumyabiri n'ine niyo mpamvu abantu bahuye n'abantu bashobora kuba bafite uburwayi akenshi tubasaba yuko nibura bishyira mu kato kugira ngo nibura barebe ko nta bimenyetso bashobora kugira mu minsi makumyabiri n'ine yego nk'uko mwarimu bivuze urebye mu mateka y'iyi ndwara iramenyerewe ubona inakunze no kuboneka mu bihugu bya afurika ni iki cyaba kibitera
ubundi ni indwara akenshi yajya igaragaza yuko ishobora kuva mu nyamaswa cyangwa se ubundi babita uducurama uducurama nitwa akenshi byari bigaragara yuko byagiye bitera indwara kandi harimo ubwoko butandukanye kugeza ubu ngubu hari ubwoko bugeze kuri butanu bw'indwara ya ebola ariko muri bwo bune nibwo butera icyorezo mu bantu cy'abayitanga wenda twavuga muri ubwo bwoko harimo ubwoko busanzwe buzwi bwitwa zayire ebola virus cyane cyane nabwo bwagiye bwibasira igihugu cy'abaturanyi cya DRC harimo ubundi bwoko nabwo buzwi bwitwa typhoid ebola virus nabwo bukaba bufite inkomoko mu gihugu cya Cote d'Ivoire hari n'ubundi bumwe muri bwo harimo bwitwa bundi buryo ebola virus wumva ko ubwo bwitiriwe agace kitwa bundi buryo bwo muri uganda hakaba hariho n'ubwoko buhari ubu ngubu bwitwa sudan ebola virus akenshi bufite inkomoko yo muri sudan ariko bukaba ubu ngubu aribwo bwibasiye igihugu cy'abaturanyi cya uganda yego noneho mbere y'uko tujya ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'ijwi rya amerika nabo bibarize mwatubwira muri makeya ibimenyetso bimwe biranga iyi ndwara n'ubwo sinzi niba byose izo ubwo bwoko muvuze bwaba buhurira ku bimenyetso bimwe mwadusobanuriraho gatoya
ubundi ibimenyetso bikunze ku by'indwara ya ebola abe ari ebola yo mu bwoko bwa zayire cyangwa se bwa sudani rwose buba bugaragazwa n'ibimenyetso bitandukanye harimo kugira umuriro kurwara umutwe kubara mu ngingo y'umubiri kubara mu muhogo guhitwa kuruka cyangwa se bakaba cyane mu nda hari n'ubwo bagira n'ibiheri mu mubiri no gucukura amaso bikarangira bava amaraso mu myenda yose y'umubiri ariko akenshi abantu bakunze kumenya yuko indwara ya ebola akenshi abantu bayiziho yuko ari indwara akenshi ituma abantu bagira bava amaraso mu myenda yose y'umubiri ariko mu ntangiriro z'uburwayi bundi akenshi umuntu akunze kugira ibimenyetso birimo bisanzwe bigaragaza ku bantu bakunze kuba bafite n'indwara ya malariya ku buryo ushobora no kurikirana no kugira umuriro kurwara umutwe nyuma ibyo bimenyetso nyuma akaza no kuza kuzaho ibindi bishobora kuba biganisha cyangwa se bifite umwihariko kuri ebola ariko mu ntangiriro zose abantu benshi bakunze kugira ibimenyetso bisa n'ibya malariya ndabashimiye cyane rwose muganga etezo rwa gasore reka noneho tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi rya amerika reka mpere kuri nsabimana daniel uranyumva
yego ndakumva madamu jimmy wiriwe neza urahagana hehe
mwiriwe neza mperereye inyamasheke ruharambuga ni mu burengerazuba bw'u rwanda yego ikibazo cyangwa igitekerezo
ya mfite ikibazo cyangwa igitekerezo ikibazo cyane cyane nicyo mfite ndagira ngo mumbarize uwo muganga ese mu by'ukuri ko indwara nka ebola ebola twumva ngo ni indwara yica vuba kubera iki ubundi ifite ubwo bukana bwo kwica vuba kandi mu gihe gitoya ikindi ngira ngo mbaze n'ibibazo twabonye nka covid cumi n'icyenda tukabona ibimenyetso bimwe mu biranga cyangwa se mu birango byayo harimo nk'uko nayo iyo ukoze ku kintu cyangwa se ugakora ahantu runaka usanga hasigara ubwandu mu gihe kingana n'amasegonda cyangwa iminota runaka ese ebola yo mu by'ukuri iyo umuntu ayirwaye akaba yakatakinga ku kintu runaka ese undi muntu muzima yaza agakora akandura ese ikindi mbaza ebola yica mu gihe kingana iki ugereranije n'igihe umurwayi yayirwariye ni iki kigero yicaho umuntu wayanduye ntabimenye murakoze cyane murakoze cyane nsabimana daniyeli umuganga rwagasore mwamusubiza
murakoze cyane ibibazo byiza nk'uko yabivuze rwose ebola yica ku kigero kiri hejuru yica ku kigero kiri hejuru ugereranyije n'izindi ndwara zose tumaze tumva za kovide n'ibindi nk'ubu ngubu iyo urebye ku bantu barwara mu gihugu cy'ubugande abageza kuri mirongo na gatanu ku ijana muri bo bose yagiye bayitana ni ukuvuga yuko ifite ubukana budasanzwe ariko rero biterwa cyane cyane n'imiterere y'uburwayi ikindi ni uko biterwa nanone y'uko nta miti ihari bijyanye n'ubuvuzi bwo kugira ngo nibura habe uburyo bwo kumira impfu ku muntu urwaye cyane cyane iyo urebye kuri iyi ndwara ya ebola virus yo mu bwoko bwa sudani iyo ifite n'umwihariko kubera yuko nta miti nta n'urukingo bivuze yuko rero ibyago byo kugira ngo iyi ndwara iguhitane mu by'ukuri biba biri hejuru ibi nabyo turimo kubona ku mibare y'abantu bagenda bahitanwa na ebola iragenda yiyongera bitewe n'uko nta muti iyo n'urukingo ariko nanone ikindi gishobora gutuma abantu bahitanwa na ebola ni uburyo bajya kwivuza mu matsinda ugasanga abantu bagiye kwivuza ingingo zimwe na zimwe zimaze kwangirika ugasanga n'ubuvuzi bukagorana niyo mpamvu buriya buri gihe tuba gushishikariza abantu kugira ngo nibura mu gihe cyose babonye ibimenyetso bya mbere ku buryo bajya kwivuza ibi rero byabaha amahirwe nibura yo kugira ngo bakurikiranwe nibura hakiri kare binagabanye wenda n'ibyago byo kugira ngo bibahitane ku bijyanye n'uburyo yandura ebola itandukanye na kovide tuba tumenye yuko kovide yandura mu buryo bw'umwuka ariko ebola yo uburyo yandura yandura iyo umuntu akoze ku kintu cyangwa se ku matembabuzi y'umuntu urwaye bivuze yuko taransimishoni yayo iganisha cyane cyane mu gukoraho ku matembabuzi cyangwa se ikintu cyaba cyitishije kurusha uko ari indwara ishobora kwandura mu mwuka wumva rero ni ngombwa bitandukanira ni nayo mpamvu dusaba cyane cyane abantu mu buryo bwo kugira ngo birinde kugira ngo bakomeze kwirinda gukora ku muntu wagaragayeho ikimenyetso cya ebola cyangwa se gukora ku maraso cyangwa andi matembabuzi ari yose y'umuntu urwaye cyangwa se wishwe na ebola ikindi ni uko dushishikariza abantu kwirinda gukora cyane cyane ku nyamaswa inyamaswa zishobora kuba zipishije z'ishyamba nazo zishobora kuba zibasiwe na ebola ugasanga zishobora gutuma umuntu yandura binyuze muri mu gukoraho kuri izo nyamaswa niyo mpamvu rero dukomeza gushishikariza abantu muri izi ngamba cyane cyane ziganisha n'uburyo umuntu ashobora kwirinda icyorezo cya ebola
twakire undi daniyeli ariko noneho ni kwizera dani uranyumva
yego ndabumva mwiriwe mwiriwe neza wowe uri hehe
mperereye i gahini mu karere ka kayonza ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
byinshi nasaga kubaza ngira ngo nasobanukiwe gusa ikindi nagira ngo mbaze kugeza ubu hari urukingo rwari rwaboneka ese hari umuti wundi wawo wari waboneka wumva byinshi niba nabisobanukiwe badusobanuriye urakoze cyane muganga rwa gasore agarutse ku rukingo hariyo wari uvuze ya sudani idafite urukingo mwamusobanurira noneho
yego yego kugeza ubu ngubu nta muti cyangwa se urukingo ruri sipesifike ku ndwara ya sudani ebola vayirasi ariko harimo imiti iri kugerageza barimo kugerageza ngubu hari imiti igeze kuri inkingo zigeze kuri eshatu bazanye n'indi miti nayo irimo gukoreshwa mu gihugu cy'u bugande dutegereje kugira ngo turebe yuko uko bizava muri ubwo bushakashatsi nimba bizaba bifite mu by'ukuri amakuru ashobora kudufasha kugira ngo n'ibindi bihugu kugira ngo babikoreshe urabona ko mu by'ukuri ubu ngubu nta muti n'urukingo ariko imiti yose irimo gukoresha ubu ngubu ni imiti irimo kugerageza imwe anda tarayo na vasi nayo irimo gukoreshwa cyangwa se inkingo zirimo gukoreshwa ubu ngubu nazo zigiye gukoreshwa mu gihugu cy'ubugande ni vasitini mu by'ukuri itaremezwa ahubwo bikiri mu bushakashatsi yego ibyo ari byo byose turahishiwe ubwo zizagera aho ziboneke niko bisanzwe bigenda n'ubundi imiti irakorwa ubushakashatsi bugakorwa zikageragezwa ni uko reka twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ariko abashobora kujya kuri interinete mwajya kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kome mugakurikira iki kiganiro dusubire ku murongo wa telefone twakire noneho n'iyitangasimo uranyumva
ndakumva ntabwo wiriwe neza urakomeye urahagana hehe
mwiriwe neza ndi kicukiro mu rwanda yego yego hanyuma ikibazo rero cyangwa igitekerezo ndagira ngo mbaze dogiteri ndagira ngo mubaze nk'uko byagiye biba kuri kovide cumi n'icyenda tukabona iri kuba variyanti ikihinduranya kuri ebola aho bibaho naho abwo naho agira icyo ambwira noneho anambwire ko ebora bavuga ngo kwirinda gukora ku nyamaswa yipfishije cyangwa umuntu wishwe nayo uramutse umukozeho itaramwica wenda utari wamenya ko ayirwaye ubwo ntabwo wakandura aba ansubiza ibyo
reka agusubize hanyuma ubwo niba hari n'ikindi uraba ufite uraza kubaza muganga rwagasore
nibyo rwose ikibazo kijyanye n'uburyo za variyanti tumaze iminsi tumva za kovide aho virusi yagiye yinduranya ni nako n'ubundi virusi ubundi yose uko imeze kose ifite ubushobozi bw'uburyo bwo kugira ngo yinduranye ibi akenshi biterwa n'abantu umubare w'abantu bashobora kwandura bigatuma virusi biha umwanya wo kugira ngo ikomeze kwihinduranya kugeza ubu ngubu nta new variant tuzi yicaye kuba yari yinduranyije ivuye muri iyi sudani ya virus iri mu gihugu cy'ubugande ariko ubushakashatsi burimo gukorwa kugira ngo barebe niba hari variant ishobora kuzava muri iyi virusi ya sudani ebola virus ariko nanone nk'uko nabivuze uko abantu benshi bagenda bandura ni nako haba ibyago byinshi byo kugira ngo virusi ikomeze kwihinduranya ku buryo ushobora kugira variant ikindi kibazo ni ikibazo kijyanye n'uburyo bwo ku
we turakumva
yego ikindi kibazo cyari kijyanye n'uburyo bwa covid right yego
wenda agisubiramo kugira ngo nshobora kubona nta kintu simo simo ongera usubiremo ikibazo wari ubajije
ikindi nari mubaje namubazaga ngo ese ko bavuga ngo ntugakore ku muntu wapfuye cyangwa inyamaswa yishwe nayo yipushije umuntu ubaye ari muzima atabizi ko yayanduye bo ukamukora ko ushobora kuyandura
amatembabuzi y'umuntu witabye imana ahubwo no gukora ku muntu wese urwaye kuko ku muntu wese urwaye ntabwo biba byemewe kuko bihita bigushyira mu byago byinshi byo kwandura ariko wenda umwihariko ni uko aho covid itandukanye na ebola ni uko umuntu udafite ibimenyetso uvuga ko asitomatike umuntu udafite ibimenyetso urwaye covid aba afite ibyago n'uburyo byo kwanduza umugenzi we umwegereye ariko kuri ebola akenshi ujya kwanduza mu gihe cyose uba ufite ibimenyetso ni ukuvuga ko mu gihe cyose waba ufite umuriro waba ufite umaze kugaragaza ibimenyetso bimwe na bimwe nibwo uba ufite ibyago byinshi byo kugira ngo wanduze umuntu ushobora kuba yagukoraho cyangwa se yakwegera niyo itandukaniro rihari ni uko virusi ya ebola akenshi yandura binyuze ku muntu ushobora kuba n'ubundi amaze kugaragaza ibimenyetso bitandukanye na virusi ya covid aho ikunze kugwa umuntu ashobora kwanduza niyo aba adafite n'ikimenyetso na kimwe
sima wasobanukiwe neza cyangwa hari igisigaye
ndumva nawe nsobanukiwe ariko ikindi byamubaze
yego turakumva banza telefone yawe icitse ahari kuko ntabwo ntabwo turimo kukumva simo reka twakire ntabwo arimo kutwumva reka twakire twagira farere ari farere uheriwe urangana he
mwiriwe neza mwiriwe i kigali kicukiro yego izina ryawe narivuze neza se
nitwa twagira arufa arufa oke yego ku kicukiro ikibazo cyawe
uwo muvandimwe wari ubajije ikibazo twendaga guhuza ikibazo ariko bari bamusubije ngewe nari nakurikiranye numva igisubizo ngewe nari nyumvishe ariko nashaka kubaza uretse kwanduzwa n'amatembabuzi y'umuntu wamaze kwandura ebora ko hari igihe tujya twumva nk'ahantu hamaze igihe kinini nta ebora iharangwa ariko ukumva ngo yongera haboneka uretse twanduzwa n'amatembabuzi ubundi ikindi kintu cyayizana nk'umuntu ayanduye bwa mbere atari undi muntu uyimwanduje ni iki cyayimwanduza icya kabiri nabaza nti ese nk'umuntu aramutse abonye ibimenyetso bya ebora ari nk'ahantu adahita abona ubuvuzi bw'ibanze ako kanya ikintu cy'ibanze yakora kugira ngo wenda anarinde sosiyete kuba yagira aho kwikwirakwiza n'ikintu yabanza gukora byihuse ni ikihe igitekerezo natanga njye mbona nk'uko hari izindi ndwara bafatirana mbere y'uko zikwirakwira bagatanga urukingo rwayo mbere y'uko hagira n'abazandura mbere y'uko zigera ahantu njyewe natanga igitekerezo bazashyizemo imbaraga n'urukingo rwa ebola rukaba rwasansibirizwa mu bantu bakayikumira mbere y'uko yagera wenda nko mu bihugu duturanye ko tuzi ko muri uganda iriyo na kongo ijya igerayo ariko bakayifatirana mbere cyari cyo gitekerezo nari mfite urakoze cyane muganga rwagasore mwumvise ibibazo n'igitekerezo cya twagira
yego murakoze cyane murakoze nibyo koko wumva ahantu hatari hasanzwe hari icyorezo cya ebola nyuma y'igihe ukumva icyorezo cyahita cyaduka ibi rero akenshi nk'uko nabivuze ni uko biterwa n'uburyo taransmishoni ya ebola cyangwa se uburyo yandura ebola ubusanzwe mbere y'uko yanduza hagati y'abantu ku bantu ni uko habaho uburyo inyamaswa zanduzanya ni ukuvuga ko nabuze aho uducurama dushobora kwanduza izindi nyamaswa harimo inkende n'izindi bigatuma rero ubundi akenshi ya virusi iyo iri mu ducurama cyangwa se iri mu nyamaswa akenshi izo nyamaswa akenshi ntabwo zigira ibyago byo kuremba cyangwa se bihitanwe nabyo nk'ubu ducurama busanzwe hari aho tubavuga ko ari nka reserva yazo ku buryo virusi birimo nta kibazo ku buryo nta kibazo nta ngaruka zigira cyangwa se ziterwa n'iyo virusi ariko ibyago biba iyo abantu batangiye kujya ni naho byajya bigaragara cyane cyane mu gihugu cya muri congo diasi n'ubwo bushakashatsi burimo gukorwa mu gihugu cya uganda aho abantu bishobora kuba ari abantu bagiye bakarya mu nyamaswa cyangwa se bakajya gufata inyamaswa zipfishije ibyo rero bihita bishyira ibyago byinshi noneho y'uko abantu bahita bagira gute babandura ibyo byita rero sikirova ni ukuvuga ko uburwayi buba bwavuye mu nyamaswa bukaza muri mu bantu ni ukuvuga ko ubwoko bwa transmission ni ukuvuga ko virusi ubwayo zoonotic bivuze yuko ni uburwayi bushobora kwandura hagati y'inyamaswa buza mu bantu ni nako byagiye bigenda aho ibyorezo byagiye bigaragara cyane cyane bya ebola hamaze igihe nta muntu urwaye ariko ni mu kumva hari icyorezo kiradutse bitewe n'uko abantu bashobora kuba barafashe ku matungo cyangwa se barariye ku nyamaswa zishobora kuba zipfishije ibi rero bigahita bigira ibyago byinshi byo kwanduza abantu umuntu umwe akanduza akanduza imiryango akanduza abaturanyi akanduza imbaga y'abantu nyuma yaho akaba ari icyorezo ku buryo bigorana no kugikumira rero icyo twakora cyose hari mpamvu dushimangira yuko mu gihe cyose ubonye inyamaswa ishobora kuba yipfishije nibura kwitwarika ntuyikoreho kuko ntabwo uba uzi mu by'ukuri icyo iyo nyamaswa yaba yishwe cyangwa se icyaba cyabiteye rero ikindi bijyanye n'icyakorwa mu gihe cyose umuntu yarwaye ugaragaye ibimenyetso mu gihe cyose ugaragaye ibimenyetso bya ebola n'icyo wakora n'icyo wakora mu gihe ufite umuriro mu gihe wumva ko urwaye umutwe cyangwa se kuba mu ngingo kuba mu muhogo ugahitwa kuruka cyangwa se kuba mu nda icyo gihe icyo wakora cyane cyane mu rwanda ni uko ugomba guhita uhamagara umurongo wa telefoni yacu ariwo rimwe rimwe kane kugira ngo abaganga bakugereho bagutware baguhe ubuvuzi ntabwo twifuza yuko hagira umuntu ugaragaza ibimenyetso bya ebola akagenda agafata taxi cyangwa se imodoka moto akajya kwivuza ibi rero mu gihe cyose agaragamo ebola bizagorana kugira ngo dushake abantu bashobora kuba barahuye nabo rero kuri iyo mpamvu kugira ngo tugabanye ibyago byo kwanduza hagati y'umuntu ushobora kuba azi neza ko afite ibimenyetso n'abandi turasaba yuko buri wese ugaragaje ibimenyetso bya ebola akaba afite uburyo yavuye mu gihugu cy'ubugande cyangwa se ahantu azi neza yuko hari abarwayi yaba yarahuye nabo nibura ko yabihamagara kuri umurongo kugira ngo tuze tumufashe tumutware kwa muganga tumuhe ubufasha bwose bukenewe kugira ngo kugira ngo avurwe none muganga ni ubuntu nk'uwavuga ati nimpamagara se ndishyura iki ni ubuntu ku muntu uhamagaye kugira ngo agere kwa muganga ni ubuntu rwose ibijyanye n'ubuvuzi bwa ebola n'ibindi byorezo ibyo ni serivisi dutanga ku buntu ni ukugira ngo turamire abantu kugira ngo hatagira hatabaho kwanduzanya hagati y'abantu niyo mpamvu iyi serivisi zitangwa mu buryo ni uburyo bwo kugira ngo borohereze abarwayi cyangwa se abagabanyije kugira ngo bavurwe hakiri kare bataranduza abandi yego ubwo rero nizere ko ibyo babisobanukiwe hanyuma hari akantu yarabaje uriya twagira yatanzeho igitekerezo kajyanye n'urukingo mwavuga ko zirimo gukorwa ariko yenda hari icyo mwamubwira niba zishobora kuzajya mu zindi
kugeza ubu ngubu nta rukingo kugeza ubu nta rukingo inkingo zari zisanzwe zikoreshwa ni inkingo za ebola vayirasi yo mu bwoko bwa zayire aho mu rwanda twanakingiye abantu benshi barenze ibihumbi magana ane ariko kugeza ubu ngubu kuri virusi nshya yegaruriye mu gihugu cy'ubugande kugeza ubu ngubu nta rukingo turategereje dutegereje yuko ubushakashatsi burimo gukorwa kugira ngo bitugaragarire ko kuko zizakora nabwo tuzabona uburyo bwo kugira ngo tuzibagezeho abanyarwanda n'abaturarwanda bose
simo agomba kuba hari akabazo yari yasigaranye cyangwa se igitekerezo sinzi nagira ngo twongere tumusubize ku murongo wa telefone telefone yari yacitse mbere y'uko twakira mariseli simo hari ikindi washaka kongeraho mu magambo avunaguye kugira ngo tubashe kwakira n'abandi
telefone yanjye ishobora kuba yari yavuyeho atakansubije cyangwa yagasubije anavuyeho namubazaga ko ko wenda kovide bavugaga ngo kovide yaha yaha bitewe n'uburyo yihinduranyije ese iyo bavuze ngo ebola ya zayire na ebola ya sudani ebola ya uganda byo babipima bate nayo irihinduranya nka kovide
yari yasubije mu kanya kashize ariko ndumva muri make yakongera akakubwira hanyuma tugakomeza
nibyo rwose ubundi uko ubyumva kumva ebola yo muri zayire kumva ebola yo muri sudani wagira ngo yuko hari uburyo yagiye yihinduranya ariko kugeza ubu ngubu ubushakashatsi bwagiye bugaragaza yuko ubwoko bwa ebola yo muri zayire na ebola yo muri sudani ni virusi zitandukanye ku buryo atari virusi yagiye yihinduranya iva muri ubwoko bwa zayire muri sudani kugeza ubu ngubu ni virusi zitandukanye ubushakashatsi burimo gukorwa ikizavamo wenda gishya kuzakibagezaho kugira ngo twese tutunganye ibitekerezo no kugira ngo tumenye uko gahunda zimeze ariko kugeza ubu ngubu ni uko virusi uko ari ebyiri ari virusi yo muri zayire na virusi yo muri sudani byari bigaragaye ko mu by'ukuri ntaho bihuriye ahubwo ari virusi zitandukanye nuko zose ari ebola
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirori no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga uyu munsi kuri wa gatatu nk'uko bisanzwe mu bijyanye n'ubuzima uyu munsi turavuga ku ndwara ya ebola twakire noneho marcel uranyumva
yego ndabumva kandi ndabasuhuje yego yego urakomeye se natwe turagusuhuje yego ndakomeye ndashimira imana nuka nuka ikibazo cyangwa igitekerezo
ikibazo ndashaka kumubaza itandukaniro riri hagati y'ama ebola atatu ebola sudani ebola zayire niyo yagaragaye muri afurika y'uburengerazuba za sierra leone na za marozi hagaragaye ebola ubwo ngo bigaragara ko zitandukanye icyo ni kimwe hanyuma ikindi kibazo cya kabiri amatembabuzi niba umuntu yafashwe ariko bikaba bitaramenyekana hari ukuntu agenda agakora kuri puwanyaseri agakingura ashobora gukora kuri garudefo ku ma etaje ya matembabuzi ahasigaye arimo iyo mikorobe yanduza ebola ashobora kuhamara igihe kingana iki ku buryo nanjye naza hakoraho nkandura kuko twabonye ko kovide twagendaga duhanagura na sanitayiza bitewe n'aho umuntu tugiye ku maserenderi ibintu nk'ibyo mbese ibintu bikorwaho n'abantu gukora ku cyuma cy'imodoka winjira mu modoka ishobora kuhamara igihe kingana iki ku buryo yahakoze undi yaza akahakora akandura akabazo ka gatatu hano mu karere k'ibiyaga bigari muri afurika y'iburasirazuba muri rusange tugira ingendo muri ibi bihugu bidukikije kandi rimwe na rimwe usanga abambuka barara mu mahoteli wababara ni bakeya bitewe n'urwego umuntu yambutsemo nkabaza nti bagenzura bate cyangwa ingamba ziteye zite ku buryo bagenzura ko umuntu atababeshye bitewe n'aho aturutse kuko njye niba uyu munsi nje naraye nanduye cyangwa nanduriye mu modoka nkaza nkinjira mu mupaka nkajya aho ngomba gutegereza iminsi makumyabiri n'umwe nshobora kugaragaza ibimenyetso nk'isohoka aho ngaho kandi baratumye bagasanga ntarwaye kubera ko niba umuntu agiye uganda arajya mu bice byinshi nshingiye nkange ibyo nakoreragayo igihugu cya uganda nakigendaga nk'ugenda mu rwanda nk'ugenda mu mudugudu kubera ko ibyo nkora byabaga bisaba kugenda mu madistribute hirya no hino bitewe n'aho amasoko aherereye none nkabaza nti ni ingamba ki ku buryo abantu bavuye hanze binjira mu gihugu yaba abeshye aho aturutse yaba atabeshye bafite ingamba ki ku buryo indwara idashobora kwinjira bitewe n'aho yaba aturutse haba muri uganda cyangwa se muri congo cyangwa se n'ibindi bihugu bindi bidukikije kugira ngo mu rwanda turusheho gukomeza kwikingira n'ibyo bibazo bitatu nari mfite yego urakoze cyane marcel icya mbere ndumva yari yakivuzeho sinzi niba yakongera agasubiramo muri makeya mu itandukanyirizo ry'amoko ya ebola muganga rwagasore ijambo riryanyu
murakoze reka mbisubiremo reka mbisubiremo nta kibazo ni byiza ubundi nk'uko nabivuze harimo ubwoko butandukanye bwa ebola aribwo butanu muri bwo bune nibwo butera icyorezo mu bantu harimo ebola zayiri harimo yutatayi harimo bundi buryo harimo sudani muri zose iyo urebye zose zimeze kimwe ku bijyanye n'ibimenyetso n'uburyo byigaragaza cyane cyane iyo umuntu amaze kurwara ebola bose bagaragaza ibimenyetso bimeze kimwe harimo kugira umuriro kurwara umutwe ibijyanye ntabwo bijyanye ibimenyetso byose ariko itandukaniro akenshi usanga ni itandukaniro ry'uburyo virusi iteye imiterere ya virusi ni nabyo akenshi usanga ari n'imbogamizi yo kugira ngo ubushakashatsi kugira ngo byihute mu kugira ngo nimba umuti bitemeze kimwe virusi imeze kimwe ni ukuvuga ko wa muti uvura ebola vayirasi yo muri zayire nawo wakoreshwa n'ubundi mu kuvura sudani vayirasi ariko kubera iryo tandukaniro y'uburyo imiterere y'iyo virusi birangira n'ubundi harimo iryo tandukaniro bigasaba yuko hashakishwa uburyo hashakishwa imiti hashakishwa inkingo zenda kumera cyangwa se zishobora kuvura ubu bwoko bwa vayirasi ariko kugeza ubu ngubu harimo itandukaniro y'uburyo izo virusi ukuntu ziteye ariko nanone bifite aho bihuriye kubera yuko indwara ya ebola vayirasi ari sudani ari zayire ari bundi buryo zose zifite ibimenyetso bimeze kimwe harimo kuva amaraso harimo kugira ibiheri kuba mu nda n'ibindi n'ibindi nanone ku bijyanye n'igihe umuntu virusi ishobora kumara ubundi ubushakashatsi bwari bugaragara yuko virusi ishobora kumara igihe kirekire cyane iminsi irenze umunani ku muntu witabye imana bivuze yuko mu by'ukuri naho umuntu urarwaye ebola ashobora kuba yafashe bishobora kumara igihe nayo mpamvu dushishikariza abantu bose ku bijyanye no kugira isuku gukaraba intoki n'amazi n'isabune inshuro nyinshi izo ni ingamba zashyizweho kubera yuko tuzi neza uburyo iyi virusi yandura ko aho umuntu wanduye cyangwa se urwaye ebola virus aho yafashe bishobora kugira ibyago byinshi byo kugira ngo umuntu wakoze nawe kugira ngo yandure rero bishobora kumara iminsi myinshi ariko kugeza ubu ngubu ubushakashatsi burimo kugenda bugaragaza yuko bishobora kugera no ku minsi umunani ya virusi ikiri kuri za kontakiti bagita kontakiti ahantu umuntu ashobora kuba yafashe ku buryo virusi ikomeza kuba ihari bigatera ibyago umuntu kugira ngo yandure ikindi kijyanye n'uburyo tumenya abantu mu ngamba zashyizweho mu ngamba zashyizweho usibye izisanzwe bijyanye n'ubuvuzi hari izireba abantu bava mu gihugu cy'i Uganda muri zo harimo kubakurikirana umunsi ku wundi umuntu wese wavuye cyane cyane mu duce n'ubundi turi bashyize mu kato nka muwende muzi mwese yuko muwende na kasanda ni uturere tuba twashyize muri lockdown mu gihe cyose tubonye umuntu uvuye muri ako karere kubera yuko tuzi yuko aba afite ibyago byinshi byo kuba yarahuye n'umuntu wanduye ebola virus icyo gihe tumushyira niba mu kato kugira ngo tumukurikirane tumusuzume tumupime mbere ko ajya guhura n'abavandimwe n'inshuti agashyira ibyago byinshi byo kugira ngo abanduze rero turabizi yuko bishoboka yuko hari abantu bashobora kuza bakabeshya ariko nabwo mwumve yuko ibi ni ibintu n'ubundi ni ubufatanye ni ubufatanye hagati y'abantu bisaba ko dukomeza kwigisha nabyo dukora kugira ngo umuntu yumve yuko ari inyungu ze ni inyungu ze kurusha uko atari uko umuntu aza kugira ngo mu kato ntabwo ni inyungu ze bwa mbere na mbere kugira ngo adakomeza cyangwa se agende yanduze imiryango ye n'abavandimwe inshuti wumva ko ntabwo tubikora gutyo gusa ahubwo tubikora hamwe dufatanyije n'abantu binjira ariko bikajyanisha n'uburyo twigisha n'uburyo dukora ubukangurambaga kugira ngo abantu bumve kandi mu bantu bose baza mu by'ukuri abenshi baza batugaragaje ko bavuye muri ka karere kandi bakaba ntacyo batwaye kubashyira mu kato kuko bazi neza mu by'ukuri yuko batagiye mu kato bishobora gutera ibyago byinshi ingo cyangwa se ababyeyi n'abavandimwe yaba bagiye gutanga mu rugo nibyo nifuza ko babisobanukirwa bakamenya ko bagomba kugira ubwo bufatanye si ukwirinda gusa ni no kurinda n'abandi kubuza iyo ndwara gukwirakwira yereka twakire noneho kwizera laki ahmad uranyumva
uraho hejuru ya mukankusi uraho urakomeye urahagana hehe muraho muraho muraho
ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ni ikibazo ariko n'igitekerezo ubwo ndi mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rundi umurenge wa buyoga yego yego nyarutsa twakira igitekerezo cyawe rwose umutumirwa ese ko twabonye wenda mu gihe cya kovide twifashishije wenda gahunda ya guma mu rugo ugasanga wenda abantu bari mu rugo mu rwego rwo kwirinda wenda kontakiti hagati y'abantu kwirinda ko abantu bakwanduzanya ese nta gahunda ya guma mu rugo cyangwa se roke dawuni nayo irifashishwa ishobora kwifashishwa igatanga umusaruro ku buryo bugaragara mu kwirinda icyorezo cya ebola kuko iyo turebye dusanga ebola wenda yo yandura mu gukoranaho si mu guhumeka ndetse abantu bayirinze wenda gukoranaho babashyire muri roke dawuni byo ntabwo byatanga umusaruro ikindi kintu nakwibaza urugero wenda nk'ubu ngubu mu midugudu hagiye habamo abajyanama b'ubuzima ese abajyanama b'ubuzima bahawe imyitozo cyangwa se ubumenyi bahawe amahugurwa y'ukuntu nabo bashobora kwirinda ebola kuko hari igihe nk'umuntu ashobora kwandura indwara ya ebola ntamenye ko hari iyo arwaye akaba yakwihutira wenda kujya ku mujyanama w'ubuzima umujyanama w'ubuzima nawe akaba atazi wenda adafite n'amakuru ku ndwara ya ebola ugasanga wenda habayeho nk'ikibazo cy'uko nawe yakwandura ese ni ubuhe bushobozi bahawe cyangwa se amahugurwa bahawe ese bahawe n'ibikoresho bishobora kuba byabafasha mu kwirinda wenda kuba bakwandura indwara ya ebola ni icyo kibazo nari mfite hano mu majyaruguru y'u rwanda nkunda kubumva ni umunywanyi w'ikiganiro muri isanga nuko nuko n'ibindi byose ujye ubikurikira rwose turagushimiye yewe ibyo byose ndabikurikira muganga rwagasore mwansubiriza kwizera
yego yego murakoze cyane ku bijyanye na guma mu rugo muzi yuko ari mu turere twashyize muri guma mu rugo mu gihugu cy'ubugande ni uburyo bumwe bushobora gukoreshwa kugira ngo bugabanye ingendo n'abantu no kugira ngo hatabaho gukwirakwiza bya virusi hagati y'uturere n'utundi rero kugeza ubu ngubu byagiye bifasha yewe no mu bihugu bya sierra leone hari igihe hari outbreak icyo gihe habayeho zaguma mu rugo igihe gitoya ariko ni approach zo kugira ngo hagabanye cyangwa se transmission uburyo virusi ikomeza yanduzanya hagati y'abantu bigabanuka rero kugeza ubu ngubu ntabwo ari gahunda tugomba gutekereza n'igihugu kuko ubu ngubu ingamba zirimo turimo ni ingamba zijyanye n'ubwirinzi ingamba zirimo ni kugira ngo dukumire icyorezo kitagera mu gihugu kuko nta murwayi n'umwe uragaragara uragaragara kwa ebola mu gihugu cy'u rwanda kugeza ubu ngubu niyo mpamvu dushishikariza cyane cyane ku bijyanye n'ubwirinzi ibijyanye no kurinda ingendo ahantu hazwi yuko hari uburwayi ibyo ni ibintu turimo gukora kugira ngo abantu birinde ataza kuza kugira umuntu wandura cyangwa se akaza kwanduza imiryango ye rero ku bijyanye n'abajyanama b'ubuzima abajyanama b'ubuzima bagiye badufasha cyane mu bijyanye na covid bagiye badufasha cyane mu bijyanye n'ubukangurambaga ubu rero ntabwo twaba tuzi inyuma turimo kubahugura twatangiye ku turere turi most affected ni twe turi twegereye igihugu cy'ubugande aho ngaho ho twamaze kubahugura bakaba bafite ubushobozi kandi bakaba bajya no kudufasha muri iki cyumweru kigiye kuza ni icyo bita mch week ku buryo bazashakisha abantu umuntu wese ushobora kuba afite ibimenyetso kugira ngo bamujyane mu bitaro bamumenyeshe ko kugira ngo nibura abe bacuretedi bamujyane mu bitaro bamupime ni gahunda n'ubundi twizeye neza yuko abajyanama b'ubuzima bajya badufasha kuva ku itangiriro n'ubu ngubu turimo kubahugura ku buryo muri iyi minsi iri imbere igihugu cyose usanga bamaze kubahugura bafite ubushobozi bwo kugira ngo bakurikirane abarwayi noti abarwayi abantu bashobora kuba bafite ibimenyetso bigiye biganisha na kuri ebola kugeza ubu ngubu nta mujyanama w'ubuzima wemewe kuvura umurwayi wa ebola mu rugo kuko ntabwo bimeze nka kovide aho twakurikiranaga abarwayi mu ngo ahubwo umuntu wese uzagaragara ufite ibimenyetso icyo gihe agomba kwihutira kugira ngo bamujyane mu bitaro no kugira ngo abaganga b'inzobere bafite uburyo bari porotekitedi bamukurikirane by'umwihariko
twakire na burayiti niyo nkuru uranyumva
ndabumva urahagana hehe
ndi mu burundi yego bafite ikibazo igitekerezo
tunashaka kubaza ikibazo muri demisezi
yego muri demisezi nibuka yuko nari ko ndajya muri kenya mugabo naciye ku mupaka wo mu rwanda nibuka yuko baradupima baradupima ebora yari ko atahebura dufite kuri icyo gihe nta nta kovide ntiyari bwaze rero urashaka kubaza abo bantu ese kubera iki inyuma y'aho hantu hagiye hajya hagiye hajya kovide kandi n'iyo amavakisi yagiye yaraboneka bityo nashaka kubabaza mbega amavakisi ya ebola ye gute niba ataraboneka kuva kiriya gihe hose kuko uharuye kuva muri demisezi uravuga ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ntabwo ndimo kumva ni tereze cyangwa seze
seze cumi na gatandatu cumi na gatandatu yego
urumva urumva kuva kiriya gihe niko tujya mu myaka hafi ibiri umwaka wese tujya tujya mu mwaka ugira indi none baba bicaye kandi bazi yuko hari ikibazo cya ibora gihari none vakisi yayo gute ntayibaho ntiyibaho cyangwa byagenze gute ndetse bya bindi bavuga ati ni indwara abantu bateza kugira babe baradandaza ku isi ibyo wari zimwe nicyo kibazo nashaka kubabaza
umuganga rwa gasore guma ku murongo rero niyo nkuru kugira ngo ubashe kutwumva kuri mu burundi
byaga ko ikibazo kiza nk'icyo nibyo nagiye subiza ariko ni ibijyanye na na vakisi kugeza ubu ngubu nta vakisi yihariye kuri ebola mumva mu gihugu cy'ubugande kandi ubushakashatsi burimo gukorwa kugira ngo haboneke iyo vakisi ishobora gukoreshwa kugira ngo bashobore gukumira icyorezo mu gihugu cy'ubugande ndibaza yuko ariko bimeze ariko hari abantu benshi bagiye bakingirwa mu rwanda ariko bagiye bakingirwa kuri bakoresheje vakisi zisanzwe dukoresha muri mu bwirinzi bw'icyorezo cya ebola y'ubwoko bwa zayire bivuze ko kugeza ubu ngubu ntabwo dufite urukingo isi yose ntabwo bajya muri ibyo bita tarayizi igerageza kugira ngo haboneke inkingo zishobora kwifashishwa mu guhashya ebola vayirasi mu bwoko bwa sudani
ndumva birasa nkaho yibazaga ati igihe ni kirekire kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ariko izo nkingo zindi ntizibashe kuboneka agomba kuba yumvaga byaratinze cyane
yego bishobora kuba byaratinze ariko ndibaza ko n'icyo gihe wumva ko ni ubundi urukingo kugira ngo ruboneke bifata igihe bifata igihe kandi bisaba efori zitandukanye ubwo reka twizeye yuko izi nkingo nibura zije ziba ziri feki kuri ubwoko bwa ebola vayirasi
yere twakire noneho fabien mvuye kure uranyumva fabien fabien mvuye kure ni wowe tugezeho uyu nawe ari mu burundi telefoni zo mu burundi zikunda ku zikunda kutugora reka tube twakiriye inosa nduwimana inosa
Oui.
wiriwe neza
Wiriwe.
nawe uri mu burundi ndabibona kuri telefoni yawe ye wowe ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
Ikibazo ni igitekerezo.
yego nyarutsa
Mm, kino ubona bakwiye kuza baririnda hamwe bimwe nk'ibitera nk'iyo ndwara ntama nkabaza yuko ne twatoye urucanco rw'iyo ndwara hariho umuti uhari ushobora kuvura iyo ndwara canke mu mafarumasi canke biba bihari canke ahandi hantu hama nkasaba yuko kuza baririnda nk'abantu bava mu yindi mipaka baza barinjira baze bara- barasuzuma baraba yuko atangwara baba bayirwaye amabanga tukaza turikingira cyane cyane ubu nka nka twebwe duhana inkuru bibeho twaramaze kugira kwikingira ntawe uva hiyo batamusuzumye cyane uja hiyo batamusuzumye hama niho yoza ararinda iyo ngwanda niho yoza irahera mu turere tumwe tumwe
ye urakoze urakoze inosa Eh, ugume guma ku murongo ubwo bagusubize kuko ugaruye ibibazo yari yamaze gusubiza kubera ko turabizi ko mutadukurikira aho ngaho mu burundi ugumye ku murongo agusubize muganga rwagasore
Ah, murakoze reka mfite igitego cya mbere icya kabiri ntabwo nacyumvise neza ariko ah, icya mbere ni ikijyanye n'imiti Ah, ah, kugeza ubu ngubu nta muti uvura eh, ebola virus y'ubwoko bwa sudani Ah, ariko uburyo bw'u- bw'ubuvuzi buhari ni uko ah, abantu bavura ibimenyetso abaganga bavura ibimenyetso Ah, nimba ufite umuriro bakareba uburyo bavura umuriro Ah, kuko indwara ira- irangwa cyane cyane no ku noneho no kubura ah, amazi mu mubiri bitewe n'uko ah, umuntu aba ya- aruka no guhita ibi byose bikaba biganisha rero n'uburyo umuntu ashobora kuvura umurwayi kugira ngo adakomeza gutakaza a- amazi cyangwa se ibyo ibiri mu mubiri Ah, nibwo ubuvuzi du- du- dukoresha ubu ngubu ni ubuvuzi bujyanye n'icyo twavuga ko ari nka symptomatic management eh, uburyo umuntu akurikirana umurwayi ariko ukamuvura ibimenyetso ariko nta munsi wihariye ah, ujyanye na na ebola virus y'ubwoko bwa sudani
Ye, ndumva icyo yabazaga cyari urwo ru- urukingo hanyuma nu- n'umuti wa umuntu yakwifashisha ikindi nta rukingo rwose ruhari nta rukingo ruhari kugeza ubu ngubu byose biracyari mu bushakashatsi Ah, dutegereje yuko eh, ibizava muri ubwo bushakashatsi tuza- tuzabumenya kugira ngo tu- eh, tubyifashishe yego Icya- igisigaye yari inyunganizi yavugaga ko abantu binjira basuzumwa kugira ngo uh, babuze iyo ndwara kuba yakwirakwira inosa rero ndizera ko was- wasobanukiwe ubwo turagushimiye
If you'd like to make a call, telefoni ye yari yacitse nu- ya- igomba kuba- keretse n'ibicitse nonaha ariko reka dukomeze noneho eh, twakira ni mvuye kure yagarutse ku murongo fabien Eh, reka nde yego
ni sawa ni ni- ni- ni habyarimana ni metusera tuvugana
Eh, ni metero zero tuvuga yego yego yego ikaze ku ijwi rya amerika Mbereye mu ntara eh, murakoze Mm, uri hehe
ni mu ntara ya kirundo mu mu gisagara cya kirundo yego ikibazo cyangwa igitekerezo
na jewe ngomba kubaza muganga nimba iyo ndwara hari ubutabazi bw'ibanze umuntu yokorera nk'umurwayi wayo ikimufata ubwo nyene ni iki umuntu yoca ashobora kumukorera ko tuziyandura uko urebye kurusha izindi izindi-
Mhm. uravuga ubutabazi bw'ibanze wowe nk'umuntu uri hafi y'umurwayi wamukorera
yego ikimufata uta- ataraza ataragira atajya ku ivuriro ivuriro riri riri kure yiriwe Nge- tega amatwi ikintu cy'umuntu bamukorera Mhm. Eh, tega amatwi yari yabivuze ariko ko- na- ntabwo mwatwumvise ubwo reka ag- agusobanurire guma ku murongo bw'ibanze ubonye nk'umuturanyi cyangwa se umuvandimwe agaragariza ibimenyetso bya ebola ikintu cya mbere ni uko utagomba kumwegera twirinda kumukoraho maze ugahamagara umuganga ukwegereye Ah, mu rwanda dufite imirongo ah, itishyurwa ariyo rimwe rimwe kane Ah, ni umurongo harimo abaganga b'inzobere ah, bakurikirana abantu bose Ah, iyo bita ku manpost umuntu wese ushobora kuba ufite ibimenyetso agomba guhamagara umurongo kugira ngo nibura ah, tumwegere tumufashe ah, tumujyane kwa muganga kandi ibi byose bikorwa ku buntu Ah, ahandi uri mu burundi ndibaza yuko nawe uburyo bwabo bafite ariko ah, ikihutirwa cyane cyane ni uko ugomba kumenyesha inzego z'ubuzima ah, zikwegereye ah, kuruta uko wajya kumukoraho kuko ah, kumukoraho nibyo bi- biku- bigushyira mu byago ah, nawe n'abavandimwe n'abantu bose baba bamwegereye kugira ngo bandure Eh, icyizere ni uko ahubwo ah, utamukoraho ahubwo ugahamagara umurongo cyangwa se ugahamagara inzego z'ubuzima kugira ngo baze bamukurikirane Mhm. Ab- eh, metusera wabyumvise metusera turi kumwe
rero turi kumwe mwakoze nabyumvise byakugoriye Ye, ubwo rero wirinde gukora ku ku murwayi tu- twizere ko ntawe uza- uzabona hafi yawe ariko n- anabonetse wakwirinda kumukora Ukamutabariza.
Eh, no- na- nubyirinda cyane rwose ukamutabariza abaganga bakaba ari bo bamwitaho kuko aribo bazi ibyo bakora
Mm, Ye. mu kirundo ariko mwari mumeze neza
yego tumeze neza mugabo izuba rirasengeye Mm. murambuka ariko mura- mu- mura- murambuka mukajya mu rwanda mukajya kuryikinga yo iyo ha- riri- ari ryinshi mu burundi imipaka yarafunguwe ufise ufise aka- ufise akazi kuri pase urambuka mugabo abantu baca ku mipaka isanzwe atari ku maboda tubaremererwa
Mhm. Ye.
Mm.
yego yego U- tu- wakoze rero kudukurikira ubwo reka tukureke hanyuma uge mu byo wa- wari wibereyemo N- eh, twibutsa abakunzi b'ijwi ry'amerika ko yari ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu turasubira ku murongo wa telefone noneho twakira john john uranyumva
Hello.
we irindi sina umbabarire sinaryumvise
ni mugisha yohani ariwe john
yego yego
yego mumeze neza tumeze neza nawe
Ati natwe turashima n'ukuri ndaha muri zanziya mu rusaka mugasanzwe ndi mu rundi yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
jewe cyasa n'ikibazo si- ni umutumire ndagifatiye hagati sinzi ko mufisemo abatumire ni umutumire umwe
Ne- yego nagomba se n'ubaza turabye kuri ikibazo cya ebola iri kwirakwira iri mu gihugu cya uganda nabonye ko ariyo teme muri ko ego nagomba se n'ubaza umutumire wazi igihugu cya uganda n'ibihugu byacu aho biherereye ni hafi na hafi kandi abanyagihugu baragenderaniye ariko ibihugu byacu ndabona nta ngamba ikabije nk'iz'igihe yari yaditse muri kongo zafashwe aho umuntu yashobora kuyitinyisha ariko ubu urumva na nta ngamba zihari ni uko baba babona iyi ebola yoba atanga uvuyo w'ifite nk'iya mbere cyane ni igiki kiba gituma ata ngamba zifatwa kugira ngo abanyagihugu bakingirwe bataragera batarashyikirwa john ingamba zirahari da yakomeje no kuzisobanura nuko ubwo dufatiye hagati nyine
oya gusa ku mipaka benshi abinjira nta bipimo bihari urabye bigisera na covid na- n'ubwo na covid Mm, wowe ubwo ku bwawe urumva nta ngufu zirimo gushyirwamo nk'uko byagenze kuri covid oya nta nguvu nta nguvu birerekanye n'ingamba zirahari barahimiriza abanyagihugu babwira n'abantu kwikingira bagakaraba n'ibindi nubwo uravye nta nguvu zirimwo nk'ubwa mbere nk'uko babona kovide cyangwa nk'uko babona ebola ubwa mbere ikizi kiri muri kongo Mm, ariko john hari uwavuga ati urimo kubivuga ko nta ngamba zihari kubera ko uri kure y'iyo mipaka tuvuge hagati y'u rwanda na n'uburundi na uganda na congo eh, ntacyo reka ngo reka Na muhungu tanzaniya cyane cyane Tanzania.
tanzaniya niho ndiko iyi mipaka y'u rwanda n'uburundi isanzwe ariko uravye iyo habaye nk'ikiza hagati y'u rwanda n'uburundi harakunda kuba hari ingamba biraboneka mu guradya y'imipaka yindi usanga nk'iyi cyane cyane ya tanzaniya ikinenga yoyo iba yari ibagiye nk'imipaka mito mito
reka muhungu imipaka mito mito bakunda kuyishyira ku nguvu cyane bafata bijya bi- ahantu haba hazi ahijira
Eh, urakoze urakoze cyane john Ah, urimo kutwum- tukugumisha ku murongo cyangwa hari ubundi buryo urimo kudukurikira john
naho waguma ku murongo nta kibazo Okay, guma hafi rero hanyuma agu- agira icyo akubwira muganga rwagasore ibyo john mugisha avuze murabivugaho iki
Mm, eh, murakoze cyane murakoze Ah, kuva kuva itariki makumyabiri nzeri ni- nibwo icyorezo cya eh, minisiteri y'ubuzima minisiteri y'uko hari icyorezo cya cya ebola Ah, muri icyo gihe ah, kuva icyo gihe mu rwanda hari ingamba nyinshi cyane zagiye zishyirwaho Ah, muri zo harimo ah, mu byiciro bitandukanye Ah, harimo icyo cya mbere twavuga ah, ku bijyanye n'abantu binjira ah, mu gihugu aho ah, turimo gupima eh, ibijyanye n'umuriro ariko nanone tugakomeza tukabaza n'ibibazo ah, bishobora kuganisha ku ku bimenyetso ah, cyangwa se kuba umuntu yarahuye ah, n'u- n'umurwayi cyangwa se umuntu ufite ibimenyetso bya ebola Ah, ibindi izi- mu zin- mu- mu- mu- ibindi- izindi ngamba zagiye zishyirwaho harimo ah, ku- ku- ku- ku- amahugurwa arimo kugenda atangwa hirya no hino ah, ku baganga ah, ma- ibigo nderabuzima ah, ku buryo baba bafite ubushobozi nibura bwo kugira ngo ah, bamenye umuntu ushobora kuba afite ibimenyetso ah, n'uburyo bashobora kuvura ah, umurwayi cyangwa se kwitaho umurwayi ah, ush- ashobora kuza afite ibimenyetso cyangwa se ari ah, afite uburwayi bwa ebola Ah, mu zindi ngamba zirimo harimo ibijyanye na na za laboratwari twagiye dushyira ahantu hatandukanye mu gihugu ah, kugira ngo dushobore gupima ah, icyorezo cya ebola mu gihugu cy'u rwanda Ah, kugeza ubu ngubu tumaze gupima abantu benshi bari barenze ijana ah, ba- ba- bari bagiye bagaragaza ibimenyetso ah, n'umuriro ah, bakaba baravuye ah, ahantu ba- hakekwa yuko hari icyorezo cya ebola Ah, muri bo twari tubafata nk'abantu ah, ari- abo tu- tuvuga ko ari nka suspect cases kandi ah, barapimye ah, ku- ku- ku bw'amahirwe ni uko muri bo bose twapimye ah, kugeza ubu ngubu nta muntu umwe ah, wagaragaje eh, virusi ya ebola Ah, harimo ibindi bikorwa turimo gukora cyane cyane ku bijyanye ah, ah, n'ubukangurambaga dukoresheje za radiyo televiziyo ah, turimo kubukoresha mu mu gihugu cyose ah, kugira ngo nibura abantu bamenye ah, ubukana bw'iyi virusi ariko n'uburyo umuntu ashobora kwirinda uburyo umuntu ashobora kwandura Ah, n'ikintu cya mbere cy'ingenzi cyane cyane turimo gushimangira ahantu ni- ni- muri byo harimo ah, i- umuco wo kugira ngo abantu bakarabe intoki ah, buri gihe ah, hakoresheje amazi meza n'isabune ibi kuko tuzi ko ari ingamba zimwe ah, zitagoye kandi mu by'ukuri ah, umuntu ashobora kwifashisha kugira ngo ah, yi- yirinde ebola So, izi ni ingamba zose zagiye zishyirwaho ah, mu gihugu ah, kandi turakomeza kuzi- ah, ku- ku- ku- kuzikaza kugira ngo ah, dufashe eh, abanyarwanda kugira ngo hatagira umuntu uzaza akaza muri muri society cyangwa muri community aka- agakuba- akabakanduza abandi Eh, ni ni uburyo bwo kugira ngo tu- dukomeze ku- kurinda aba baturarwanda eh, iyi ndwara ya ebola Yego.
murakoze Ye- murakoze cyane turi ku- turagana ku musozo ariko hari hasigaye na inosa wifuzaga kugira sinzi niba ari ikibazo cyangwa igitekerezo mu masegonda make cyane inosa
Ah, murakoze cyane Ah, nshimiye dogiteri ku busobanuro bwiza duhaye ndetse ah, n'ingamba amaze gutubwira bafashe nk'igihugu cyacu cy'u rwanda ndamushimiye cyane ariko kandi ah, ntekereza ko izo ngamba nubwo bazifata ariko ah, bareba cyane ku bantu baturiye mu mujyi kurusha uko bareba wenda muri mu mpande zose cyane ko hari abashobora kwinjira mu- mu- mu gihugu mu buryo bwa magendu baciye mu nzira za bugufi bakaba babasha kwinjira mu gihugu cyane cyane ko turi mu minsi mikuru yo gusoza umwaka ya noheri n'ubunani bakaba bakanduza mu cyaro Ye, reka reka tu- reka igitekerezo cyawe ubwo tugifatire aho ngaho twumve ko mm, bago- hagomba gushyirwa n'ingufu no ku bijyanye ni- n'ibyaro Ah, mboneraho akanya ko gushimira mwe mwese twari kumwe nshimira na muganga ah, edison rwagasore watuhaye ibisobanuro birambuye kuri iyi ndwara ya ebola n'uburyo bwo kuyirinda no kwikumira nshimira ah, abamfashije nyine no ku buhanga bw'ibyuma mm, nabo bari bakurikiye ikiganiro kuri mikoro ho mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubifurije mwese ubuzima buzira umuze